iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi hano ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri sanga muri iki cyumweru hano muri leta zunze ubumwe za amerika hijihijwe umunsi wo kwibuka pasiteri martin luther king jr umwirabura waharaniye uburenganzira bwa muntu mbere y'urupfu rwe mu myaka hafi mirongo itanu n'ine ishize yazengurutse amerika yose ashishikariza abantu gukora ingendo z'amahoro zigamije kwerekana ko abaturage bose bafite uburenganzira bwo kubaho bungana hatitawe ku ibara ry'uruhu ni muri urwo rwego umuryango utagengwa na leta witwa dream voice uharanira gushyiraho imfatizo z'ubworoherane uburinganire n'ubwubahane hagati y'abanyamerika bafite inkomoko zinyuranye wateguye icyumweru cy'ibikorwa byo kuzirikana pasiteri martin luther king jr muri ibyo bikorwa harimo ibiganiro ibitaramo bigizwe n'indirimbo n'imbyino gakondo n'ibindi bikorwa binyuranye by'ubusabane bitangira mu mpera z'iki cyumweru uyu muryango ufite icyicaro mu mujyi wa san antonio muri leta ya texas nanone hano muri leta zunze ubumwe za amerika ari naho ibyo maze kuvuga bizabera muri ibi bikorwa kandi hazaba harimo mu mbabarire n'iby'abanyarwanda mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe na bamwe mu banyarwanda bafite uruhare mu gutegura bimwe muri ibyo bikorwa ndetse bazanaseruka bazagira uruhare rero mu kumurika ibikorwa byabo reka mpere kuri madame imakire businge ni rwiyemezamirimo atuye mu mujyi wa dallas muri leta ya texas madame imakire businge ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze bwana jeffrey mutagoma murakoze ijwi ry'amerika kutwakira twishimiye kubana namwe muri iki gitondo
ye madame makire rero mbwire abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika iki kiganiro muri isanga ko uri umuyobozi mukuru w'ikigo gitanga ubwunganizi mu by'ishoramari bita ib financial freedom solutions nanone ubwo ikaze mu kiganiro tugere noho kwa moses rudasunikwa nawe uri rwiyemezamirimo ukaba uri n'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu us rida ufasha mu byerekeye iterambere ry'abaturage nawe uri mu mujyi wa san antonio nyirizina muri leta ya texas bwana rudasunikwa ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane mutaguma waramutse muranakoze kutwakira mu kiganiro turisanga ye murisanga rwose niko bimeze hano ku ijwi ry'amerika turaganira rero ku murage wa pasiteri martin luther king jr ku banyamerika by'umwihariko ariko buriya burya ni no ku isi muri rusange kuko turagenda tuganisha ku bikorwa bitegurwa muri iki cyumweru aho mu mujyi wa san antonio Eh, muri sanga rero yahisemo gutumira aba rwiyemezamirimo kubera ko kimwe mu bitera ivangura hagati y'abaturage batuye iyi si eh, ari nabyo martin luther king yamaganaga ni ubusumbane mu by'ubukungu n'ubukene bwa karande abatumirwa bacu rero uyu munsi muradufasha guhuza umurage wa martin luther king n'ibikorwa bigamije gufasha rubanda kwishyira ukizana mu nzego zose harimo n'izo kwiteza imbere mu by'ubukungu no kwigira duhereye kuri bwana moses rudasunikwa wowe uraho muri san antonio niho hategurwa icyo cyumweru cy'ibikorwa ariko mbere y'uko nkubaza bimwe mu byo muteganya gukora reka mbanze nkusabe use nu- nu- nu- n'uturebera muri uwo mujyi cyane cyane nk'abatarahagera wenda bazaza muri iyi wikendi cyangwa abateganya gukurikira ibyo bikorwa ku mbuga nkoranyambaga san antonio ni umujyi umeze ute ni iki kidasanzwe kuri uwo mujyi wabwira abateze amatwi ijwi rya amerika muri aka kanya sa n'uhadushushanyiriza uwo ni, ni, ni umujyi umeze ute
urakoze cyane mutagoma mm.
san antonio ni umujyi uri mu majyepfo ya texas Ah, ni umujyi mwiza Ah, tuze turanzweho cyane no kugira ibi weza weza mu kinyarwanda niba nabyita ah, ikirere cyiza ku bantu rero bateganya kumanuka bakaza san antonio baturuka mu- mu burasirazuba aho ubukonje butoroshye baraba babonye akaruhuko keza cyane Ah, nababwira ngo bamanuke batitwaje imyenda iremereye kuko hano nta nta tumeze neza san antonio rero ni umujyi utari munini cyane Ah, ni umujyi ariko wun- ah, wun- wun- wungirijwe n'iyindi mijyi ah, ariyo houston austin dallas ariho makire ari Ah, n'iyindi mijyi mitoya izengurutse kandi aba banyarwanda bose bo muri iyo mijyi bazamanuka Ah, bazamanuka baze san antonio Ah, nk'uko nabivuze ni umujyi utuje ni umujyi uhuza abantu b'ingeri zose Ah, iyo mvuga ingeri zose abantu bakomoka mu bihugu bitandukanye ku isi batuye uyu mujyi Ah, numva ari icyo nakubwira gato ku mujyi wa san antonio icyo kirere cyiza rero urakivuze nanjye numva ndagikeneye kubera ko mu kanya ntarinjira hano muri studio ho harasusurutse nari nambaye igikote akabeho hano ni kose ariko ibyo ari byo byose umuntu agera mu nzu ubushyuhe bukaba buraje ye komeza rero noneho bwana rudasunikwa use nudusangiza ibikorwa biteganijwe wowe urahibereye byaba eh, ibizitabirwa n'abanyarwanda abarundi cyangwa n'abandi banyamerika bari aho hari ibihe bikorwa biteganijwe muri iki cyumweru
Eh, icyo na- nabwira abanyarwanda abarundi n'abandi banyafurika muri rusange n'inshuti zacu z'aba- za- z'abanyarwanda aribo twita inshuti z- z'abanyarwanda aribo banyamerika Ah, ni uko ifite ibitaramo ibitaramo bibiri ifite igitaramo kuri makumyabiri na rimwe icyo gitaramo kiri- ni igitaramo kigizwe n'ibiganiro ibiganiro bizaba bigamije kwerekana iterambere ry'igihugu cyacu ama- kuvuga ku mateka y'igihugu cyacu aho cyavuye n'aho kigeze ubu igihugu cyacu ushaka kuvuga ubwo ni u rwanda ni u rwanda ariko hazaba harimo n'abandi ba- batari abanyarwanda bashobora gukurikira cyangwa se kubaza ibibazo bifuza cyane rwose Ah, the panelist niba ikinyarwanda nabyita gute abagize abazatanga ikiganiro ibiganiro Mm.
abazatanga ibiganiro ntabwo ari abanyarwanda gusa Ah, twa- mu batumirwa harimo nyakubahwa ambasaderi ah, nk'inararibonye cyangwa se nk'uhagarariye igihugu cy'u rwanda muri iki gihugu ariko harimo n'abandi harimo n'abandi ah, b'abanyamerika cyane cyane abazaba batanga ikiganiro ugiye kureba ni impuguke z'abanyamerika bamaze imyaka bakora ubushakashatsi cyangwa se basura u rwanda mu buryo butandukanye bamwe abi- higanjemo cyane abo muri education sector cyangwa se ah, mu burezi ah, n'abandi b'impuguke b'abadogiteri mu bintu bitandukanye ah, bagiye bakorera mu rwanda abo rero bazadusangiza ibyiza ntabwo ari mu rwanda gusa bazadusangiza n'ibyiza bya afurika Ah, ndumva harimo umuporofeseri uyoboye ah, university imwe yo muri nigeria urumva ko twagiye tukagera no muri afurika y'iburengerazuba Ah, so icyo kizaba kuri makumyabiri na rimwe kuwa gatanu icyo kiganiro Ah, kizaba ari ikiganiro cyiza hanyuma kuri makumyabiri na kabiri rero ariho kuwa gatandatu nimugoroba dufite igitaramo dufite igitaramo cy'umuco nyarwanda igitaramo cyo gutarama iwacu igitaramo cyo gusangira ubumenyi igitaramo cyo gukundisha urubyiruko n'inshuti z'u rwanda igihugu cyacu icyo gitaramo rero kizahera saa kumi n'ebyiri kigeze saa sita za nijoro Mm, muri hazaba icyo- harimo intore muri icyo gitaramo se eh, eh, komeza komeza wa- na- na- na- nari mbaye nka wa wundi uvumba ayo yengewe kuko nendaga kukubaza niba uretse umuco wa kinyarwanda hari abandi bazaserukamo nka eh, bo- bo mu bundi bwoko cyangwa se baturutse mu bindi bihugu oh, eh, ndashaka kuvuga ubwoko bw'imbyino ntabwo mvuga ubw'abantu cyangwa se baturutse mu, mu bindi bihugu bazagaragaza muri ibyo bitaramo uretse ibyo tuzi byacu bya kinyarwanda
Eh, urakoze urakoze cyane mutago Um, abandi bazaba bahari ariko ah, nk'uko nabivuze ni igitaramo cyateguwe n'abanyarwanda ntabwo abandi bazagiramo uruhare naba na- nabyita ngo modern dance cyangwa se imbyino zigezweho Ah, hazabamo abacuranzi b'abanyakenya baturuka muri kenya abaturanyi bacu Ah, dufite DJ Duru ubwo ku rubyiruko murabyumva ko hazaba hameze hanyuma muri gakondo rero dufite intore ah, ziyobowe na Jacques Nyungura abenshi baramuzi hano muri Amerika ah, zizamanuka zigacinya akadiho ka kinyarwanda ah, tukambara tukaberwa tugasa n'iwacu ndumva ari ibyo nakubwira ye uretse rero ibyo bikorwa biteganyijwe ariko ndatekereza ko no muri ibyo biganiro harimo ibijyanye no kumurika ibikorwa ari naho twahereye tuvuga kuri iki kiganiro madame businge imakire wowe uri dallas muri texas ariko waba uteganya guseruka muri icyo gikorwa uramutse uteganya guseruka waba userukanye iki uzaba uhishiye iki abazacyitabira
murakoze bwana mutagoma nanjye sinacikwa muri iki gikorwa kizabera i san antonio icya mbere nejejwe no gusangira n'abandi banyarwanda ah, ibyo biganiro byiza bizatangwa n'impuguke ikindi no gusabana mu muco wacu nanjye ntibyancika kandi ikindi nka rwiyemezamirimo nzamanuka ngiye kugaragariza abatuye i san antonio imirimo myiza nkora ibikorwa mfite nkora Ah, mu bikorwa mfite nkora ndi mu rwiyemezamirimo ufasha ba rwiyemezamirimo bato cyangwa se abashaka guhindura ibyo bakoraga kwihangira imirimo mfasha abantu bishaka gutangira bizinesi kunoza imishinga yabo gushaka ibyangombwa byo gutangira imishinga mishyashya bashaka gutangira ubwo ni muri urwo rwego rero nzamuka i san antonio ngiye guhura n'abo bantu mbegereza serivisi nziza dukora muri ib financial freedom solution
Eh, ubwo tukivuga kuri izo serivisi z'ikigo uyobora hari abanyarwanda cyangwa abarundi bashobora kumva ibyo uvuga bakibaza ibanga ryo gutangiza ikigo nk'icyo uyobora hano muri amerika bigakunda abatazabasha kuhagera ariko bateze amatwi iradiyo ijwi rya amerika bababwira ko mu by'ukuri ibanga ni irihe wabigenje ute kugira ngo abatazashobora kuza aho ngaho ngo mubonane muri iryo murika uzakora ah, babigenze bati
aha murakoze bwana mutagoma ibanga nta rindi ibanga nibaza ko ari ukwishakamo icyizere kwigirira icyizere nk'umuntu ah, kwigira ku batubanjirije ah, iki gihugu kirimo ubumenyi bwinshi kirimo ubukungu bwinshi kirimo inzobere nyinshi Ah, nubwo rero twavuye mu biyaga bigari muri afurika ntabwo tuzaguma turi muri afurika kandi tuba- turi muri amerika ni byiza rero kwegera izindi ah, communities izindi businesses Ah, cyane cyane nkanjye ubabwira ah, ndi mu mu nkorana nkorana n'ikigo bita east african chamber of commerce ah, ah, gifasha ah, kwegereza amabizinesi guhuza abanyafurika- abanyamerika ba rwiyemezamirimo cyangwa ah, bashaka gushora imari muri afurika aho rero byamfashije kubasha kwegera abandi bantu bakora amabizinesi ba rwiyemezamirimo mbona ko bishoboka koko izindi community ziri muri iki gihugu bihangiye imirimo si ngombwa ko twahora dusigazwa inyuma no guhora dukorera abandi kandi natwe dufite ubushobozi bwabasha twihangira imirimo tugatera imbere nakubwira rero ko ngiye muri rusange icya mbere ni ukwishakamo icyizere kwigira icyizere muri wowe nk'umuntu kandi ugahora wiyungura ubumenyi kwiga nibaza ko ari urugendo rudasaza twese twigira ku bandi wigizemo icyizere nizera ko byose bishoboka kuko nanjye narabishoboye Ah, njya nagize amahirwe yo kwiga muri iki gihugu nkorera muri iki gihugu muri corporate america kurenza imyaka cumi n'itanu ariko naje gusanga ko ntako bisa kuba wabasha kugira ibikorwa byawe wikorera ukabasha gutanga akazi ku bandi bantu ikindi ukabasha nawe kumva ko hari inyungu watanga mu gihugu urimo cyangwa se n'abo ubasha guha akazi cyangwa ubasha guha serivisi murakoze mutagoma Mm, uvuze rero ko igihe wamaze wiga n'urugendo mu buryo bu- bugufi wanyuzemo hano ariko nk'umuntu ukigera muri iki gihugu cyangwa se wize hanze ariko akaba ari yagitangira kuba hano hari ukuntu wumva wagira ngo biragoye wumvise iyo myaka cumi n'itanu yose kuko akenshi abantu bakigera muri amerika usanga babuze aho bamenera rimwe na rimwe mu mirimo nk'iyo ngiyo Uh, ndetse bamwe ugasanga bagerageza imirimo yo gukoreshwa n'abandi itarimo kwihangira imirimo Eh, nk'abo bantu ubutumwa ushobora gutanga nko ku bantu bageze muri amerika batarabona aho bamenera eh, ni ubuhe butumwa
Ah, murakoze mutagoma Ah, mu bikorwa nkora muri kampani mpagarariye harimo icyo nise career development niko koko ko naje guhura n'abantu benshi bafite imbogamizi uburyo umuntu aturuka mu bihugu by'iwacu akaza yarize ah, ibintu runaka yagera hano abantu bakamubwira bati ntibishoboka kubona akazi muri amerika ariko siko bimeze koko so ngerageza kubahugura kubereka ko iki gihugu ni igihugu gitanga amahirwe umuntu wese ugomba ah, ah, ugomba kuba gusa ufite ubushake cyangwa ubumenyi mu bi- buryo bafasha rero mbafasha kubereka inzira nziza bacamo wenda bakihugura mu buryo bugufi umwanya wo kugira ngo wenda atakaze ibyo yari yarize byose atangire bushyashya kuko bishaka ubushobozi bushaka ah, gushyiramo amafaranga menshi yo kwiga ahubwo ukihugura mu buryo bugufi uburyo wabasha kwinjira mu mirimo y'aha ngaha cyangwa se byaba na byiza ukihangira imirimo kuko iki gihugu ni igihugu gifasha cyane abantu ba rwiyemezamirimo bashaka gutangira ibikorwa bakwikorera hari imfashanyo zitangwa hari ubushakashatsi buhari bwinshi bukwereka uburyo watangira uburyo wakwiga uburyo wafashwa kugira ngo ubashe kwihangira umurimo cyangwa se ushaka kujya mu kazi nawe nkamufasha uburyo yabasha ah, kunoza um, ah, seve ziwe kugira ngo abashe gutangira akazi mu byo yize cyangwa yifuza gukomezamo murakoze Eh, mu- mu kanya mu kanya turajya kwa bwana rudasunika ariko madamu imakire ugifite mikoro eh, tukinavuga kuri ibyo bikorwa byo kwiyubaka no kurwanya ivangura n'ubusumbane mu by'ubukungu Eh, tubwire uko ubona u- u- urugendo rwo kurwanya ivangura rishingiye ku gitsina mu byerekeye itangwa ry'akazi cyangwa se eh, kwi- kwihangira imirimo haba hano muri amerika cyangwa Uh, unaterera ijisho no mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika dore ko uri n'umwe mu batumirwa bake dukunze kugira b'abategarugori ntabwo dukunze kugira benshi Eh, sa sa nk'udusangiza uh, ubwo bunararibonye utubwira uko ubona bihagaze
Ah, murakoze nanone nibaza ko um, ikibazo cy'uburinganire mu kazi kiracyahari ariko icyizere ni uko uh, wage gap cyangwa se uh, itandukanirizo hagati uh, y'abagabo n'abagore cyangwa n'igitsina gore rigenda rigabanyuka Ah, nigeze gusoma kuri kuri ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo ah, Pew Research Center bwagaragaje muri icyo gihe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ko ah, ah, ah, ah, ah, ubu- ah, nk'abagore mbese ah, ah, women and 84 percent of what my- men and ni ukuvuga ngo ku ijana abagore baracyabona mirongo inani na kane bivuze ko hakirimo iyo gapu ya cumi na gatandatu niba ntibeshye bivuze rero ko a- akenshi si uko abadamu cyangwa abategarugori badafite ubumenyi nk'ubwo abagabo bafite ahubwo hari imbogamizi ziki- zikidukandamiza nk'abadamu kandi ubu- tubashije kwigirira icyo cyizere nk'uko navuze haruguru birashoboka ko byahinduka kimwe mu byo bagaragaje wa- mu bushakashatsi byagaragaje ko akenshi usanga ababyeyi ah, bakunda gusiba akazi kuruta abapapa bivuze ko umubyeyi ufite abana akenshi umwana yarwaye niwe usiba kurusha ise w'umwana ah, cyangwa se ugasanga ntiyabashije gukomeza amasomo nk'uko abyifuza nka se ariko ikindi cyizere kigaragara ni uko ah, ah, uburinganire bugenda bwegera nk'aho bigaragaza nk'aho bishoboka ko bizashoboka mu gihe cyagu- cya hafi kuko hari n'i- n'ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko wage gap mu mu cyiciro cy'abantu abakozi bari mu myaka makumyabiri n'itanu ubwo ni na mirongo ubusumbane mu itatu by'imishahara n'ine ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center ku bijyanye na gender discrimination bwagaragaje ko hagati y'abakozi b'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'ine bigenda bigaragara ko byegerana bigaragara ko koko abadamu barimo kugenda bibonamo icyizere biyubakamo icyizere kandi koko ko n'isi igenda igaragaza ko abantu bafite ubushobozi bungana nkaba nagira inama rero ababyeyi cyangwa se abadamu bagenzi banjye niba ubona ko ufite imbogamizi ku mukoresha runaka gerageza wishakiremo ubushobozi bwo kwiba- kuba rwiyemezamirimo kuko nkanjye nakubwira ko nta muntu ushobora ku- kuvuga ngo yangiraho discrimination mu kazi kuko njye ntanga akazi sinyisaba akazi so urumva ko nk'abadamu twikoresheje uba uri mu mu bushobozi bwo gutanga akazi ntabwo ah, umuntu aba akishobora kuvuga ngo uri umudamu nagusubiza inyuma cyangwa naguheza inyuma urumva rero ko ubushobozi turabufite ubumenyi turabufite ahubwo ni ukwishakamo ibisubizo tukikemurira ibibazo bitwugarije nk'abari n'abategarugori murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo i bunagana muratwumvira kuri fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo vwa mikeno hanyuma mu mujyi wa baraka muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani ya radiyo amani baraka nanone tuhumvikanira kuri mirongo cyenda na kane n'ibice bine naho murahadusanga communite de la verite mu mujyi wa kiwanja aho nanone ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo mutwumvira kuri mirongo cyenda na kane zeru zeru ntimwibagirwe no kujya kuri weshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire ibiganiro byacu ikiganiro ni muri isanga abatumirwa bacu ni bwana eh, rudasunikwa moses na madamu businge imakire turavuga ku cyumweru cy'ibikorwa byahariwe kuzirikana umurage wa pasiteri marite luther king mu kanya turafungura imirongo ya telefoni ku bashaka kubaza ibibazo Eh, ndabona bambwiye ko ku murongo wa telefoni hari jacques ikaze mu kiganiro muri sanga
wakoze cyane jacques uherereye hehe
Eh, ndi atlanta
Eh, ni- muri ni- leta ya georgia
ye, nda- eh, ndabyumva hevanga no, ufi- ni ikibazo ni igitekerezo wenda gutanga
ntabwo ari ikibazo cyangwa igitekerezo gusa nashaka kugira ngo mutago narogoya Eh, uy- we- ndasabaga abatwumva ko bambabarira jacques akaduha ka freestyle mbere y'uko abaza cyangwa se atanga igitekerezo cye wamumenye se jacques cyane rwose
ni wa wundi wahoze utubwira ubu ni we jacques nyungura ah oke oke oke jacques rero ubwo urabyumvise njye ntabwo nari nakumenye njye ntabwo nari nakumenye ntabwo- ntabwo na- ntabwo wajyaga kuncika nanjye ako ka freestyle najyaga kukagusaba ngaho banza wibwire abakunzi b'ikiganiro muri sanga
yemwe nureba u rwanda rw'amahoro yemwe nureba u rwanda rw'ubumwe we yemwe nureba u rwanda rw'umuco we yemwe nurebe
Ye-
yemwe nurebe Eh, urakoze urakoze ndumva ntabwo ntabwo nari namenye ko ari wowe ariko ubwo birumvikana ko uzamanuka nawe uzaba uri mu bazitabira icyo gitaramo urakoze cyane reka mbaze niba hari undi muntu uri ku murongo wa telefone ah, cyangwa niba jacques ariko sinkunigana ijambo niba hari igitekerezo wari ufite mbere y'uko njya ku wundi muntu ndagakangurira umunyarwanda aho ari hose n'inshuti z'u rwanda kugira ngo ntibazacikwe muri iki gitaramo kizabera san antonio texas bazaze dutaramane dutarame u rwanda turuvuge imyato n'ibyiza rwa- byarwo murakoze urakoze jacques dusubire kwa bwana moses rudasunikwa mu kanya twavugaga ibyerekeye ibikorwa byo kubaka ubwisanzure mu by'ubukungu dufashe guhuza iyo ngingo n'ibyo pasiteri marite ruteri kingi yamaganaga muri amerika no ku isi muri rusange
urakoze mutego nk'uko mushiki wacu makire yabisobanuye neza cyane hari akantu wabajije uti wamenera he hari abantu benshi bashaka cyangwa se bafite icyifuzo cyo kwikoresha cyangwa se cyo kuba intapuriniweri bagatangira bizinesi ah, muri iki gihugu ariko wamenera he ni iyihe mpamvu rero twahisemo kwifatanya n'uyu muryango dream week ushingiye ku mahame ya martin luther king Ah, dream week ifite ibintu i- ah, tubona byagirira akamaro communities cyangwa se imiryango nyarwanda n'iy'imiryango nyafurika muri rusange harimo guteza imbere ubumenyi n'ubujijuke Ah, gushyira kuyekinga environment cyangwa se nabyita gushyiraho urubuga aho communities zihura bakagira ibiganiro bakungurana ubumenyi Ah, abanyarwanda baca umugani mu bwenge burarahurwa kuba twaragiye twarahisemo kuba part of dream week ah, cyangwa se kuba kujya gukorana na dream week tukinjira muri iki cyumweru cyo kwibuka martin luther king Ah, nubwo ah, legacy cyangwa se umurage wa martin luther king ari non violent and dialogue kubana mu mahoro no mu biganiro bigamije amahoro ibyo ntabwo ari ibintu nakwigisha abanyarwanda ibyo ni ibintu abanyarwanda bazi pe nta umunyarwanda wese ariyumva muri uyu murage kuko ni ukurikije amateka yacu ni ibintu tuzi neza kandi ni ibintu duhoramo ariko icyo mbona ni uguhuza amaboko ni uguhuza amaboko n'abandi wa muntu uvuga ati namenera he akabona irembo Aba- abanyarwanda nka nka businge n'abandi ba rwiyemezamirimo nanasaba abadutega amatwi bari hano muri amerika ba- ba- ba rwiyemezamirimo ko bamanuka bagasangiza abandi ubwo bumenyi baga- bakereka abandi iryo rembo so iki gikorwa rero turagikora nka platform kandi ndashaka ngo nibutse abatwumva ko iki ari igikorwa ngarukamwaka tuzajya dukora buri mwaka tugakuriyetinga iyo platform yo kugira ngo duhuze ubwenge duhuze ubumenyi dusharingi information duta- duhana amakuru Ah, ayo makuru rero nituyahana ma- makire niyicara kuri tebo ye shokesingi nangwa yerekana ibyo akora undi munyarwanda azahakura icyo atarazi icyo atarazi- atari afite hari n'abandi bazaza Ah, icyo na- ndashaka ngo menyesha abatwumva ko hari abantu benshi bamaze ah, kuregesitaringa cyangwa se kwiyandikisha ko bazaza kwerekana ibikorwa byabo Nubwo abari hariho aba- abacuruzi hariho entrepreneurs mu buryo butandukanye so ibi bintu rero biza- bizadufasha kugira ngo turahure bwa bwenge wa muntu ufite icyo kibazo namenera he gikemuke urakoze mutego
Mm, birumvikana urakoze bwana rudasunikwa ariko utaragenda nendaga kukubaza urumva urambwira ko hari abantu bazaza ba entrepreneurs ariko ubu- ubu ubwo rushaka kuvuga aba- aba- ba rwiyemezamirimo n'abandi ariko u- ubuzima bwa hano muri amerika urabuzi na- no mu burayi ndetse na za- mu- bu- ubuzima bwihuta bw'abantu o, ba- umwanya uba ukomeye kugira ngo bawubone umuntu udashoboye kuza mu gitaramo nk'icyo ngicyo umuntu ukeneye ubwo bumenyi umuntu ukeneye guhura n'abo bantu ariko akaba adashobora kuba yabona nk'itike y'indege imuzana muri san antonio eh, cyangwa eh, imuhuza n'abantu bamurika ibyo bikorwa bagiye bagira ubwo bubasha murafite uburyo bwamworohereza bwaba uburyo bw'ikoranabuhanga bwaba hari icyo mutekereza ku bantu nk'abo ngabo mu rwego rwo gusangira nabo ubumenyi batiriwe eh, ba- ba- babura uko baza cyangwa se eh, nabyita gu- gucikwa n'ayo mahirwe
Eh, murakoze cyane uyu ni umwaka wa mbere eh, duhuje ibi bikorwa nk'uko nabivuze ni ibintu duteganya kuzajya dukora buri mwaka Ah, hari means nangwa se uburyo butandukanye ah, bwo gutanga amakuru Ah, nka komi- nka- nka- na- urugero navuga nko kugira website ah, iki gikorwa kikagira website abantu baje batanze ubumenyi ibintu bakoze bikaba bigashyirwa kuri website Ah, website ishinzwe ukuntu nabivuga mu kinyarwanda ntabwo ari ibintu twari twatangira gukora ubu icyo twa icyo turimo gukora ni ukubanza guhuza abo bantu ni uguhuza abanyarwanda ni ukumva ko iki gikorwa cyo gusangira ubumenyi cyo gusangira ubwenge cyo guhuza amaboko ari icyacu tukakigira icyacu twumva akamaro kacyo kandi ntabwo ari uguhuza ubumenyi n'amaboko gusa ku banyarwanda ahubwo turahuza ah, n'abandi banyamahanga navuga se abanyamahanga cyangwa se kankoresha ijambo inshuti z'u rwanda kuko urumva turafatanya na dream week dream week rero irimo community nyafurika nyinshi irimo ba rwiyemezamirimo b'abanyamerika bakomeye ba- kandi baturuka ahantu hose muri texas urumva turakwiyetinga tura, turimo gushyiraho urubuga rw'abantu kuko bazaboneramo ubumenyi bashaka uburyo rero bwo kuzahu- kuzasohora ayo makuru kugira ngo umuntu ayabone atageze hano kuri tere ubwo ni uburyo tugiye gute- tugiye gutangira kuko ijya- igitaramo cyangwa se igikorwa cy'umwaka utaha Mm.
Ah, ndabwiraga abantu tuzagihera mu kwa kabiri k'uyu mwaka tugitegura Yeah.
mu byo dutegura rero tuzabishyiramo ah, kugira ngo abantu bashobore kubona ayo makuru aho bari hose urakoze urakoze bwana rudasunikwa Ah, mbere y'uko tujya kwa madame makire nawe ngo tumuhe ijambo agira icyo avuga kuri ibyo reka mbanze nakire abakunzi b'ikiganiro muri isanga ku murongo wa telefone turi kumwe na niyitunga ikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro cyane niyitunga ndumva wowe ugomba kuba uri umurundi uherereye hehe
mperereye i bubanza
ye ikaze mu kiganiro muri isanga ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ngo ni ukuvuga kuri maritariteri kingi igikorwa yakoze muri amerika Mm. komeza nitunga
Eh, hama uyu pasiteri maritariteri kingi Mm.
uku guharanira ukungana ku bantu baba muri amerika kiriya gihe inzira yafashe inzira yaciye ibikorwa yakoze ibyo yavuze muri make abanyamerika eka n'abirabure ku na cyane cyane ku mugabane wa afurika barabonye ko ibyo yavuze byagenze nk'uko yabivuga nubwo igihe cyabaye kirekire rero nashaka gutera intege aho umwirabure wese ari na cyane cyane nk'abanyarwanda cyangwa nk'abarundi ba- ba- ba- ba- bari mu bihugu bitandukanye na cyane cyane ibihugu bya- by'abirabure gukora gu- tugakorana tugakorana ingufu mu gihe izo ngufu zacu tuzikoze tugakora ibintu neza tukaronka abadushyigikira ntacyo tutazogerako rero aho umwirabure wese ari mu bihugu by'amahanga abari za amerika abari za burayi abari za eh, za england bakomeze ibikorwa barimo na cyane cyane byo guteza imbere ibihugu biba byarabakiriye baba bafisemo kandi n'u- n'uburenganzira bwo kubamo hama batera imbere mu bya politike na cyane cyane yego nke- nkeze kandi n'umurundi umurundi ari mu bufaransa ago- yatangaje ko azokwitoza mu bazoserukira eh, mu bazokwitoza kuba kuyobora ubufaransa rero nkanjye nk'umurundi ndamushigikiye
Mm, ni Nta umufa- kindi ntambwe ni- n'ubwo ni iyo- umufaransa ukomoka mu burundi
yego Mm, komeza nubwo nubwo byoshika ugasanga muri iki kiringo ntatowe ah, ntazoshike intege azokomeze n'ubundi akomeze ryarasubire akivuga ko iwanje nkunda kuvuga ngo i will try sinzogerageza sinzo nanirwa n'ikintu ntanguye nzogerageza rero nawe azagerageze asubire n'abandi aho bari hose bagerageze
Urako- ibikorwa martin luther king yakoze iyo muri amerika kandi yavuze kandi nabyo yadushikanye ko ni ntibagiranwa kuri twebwe ku birabure Reka nan- nanje aho ndi ni ntibagiranwa Ura-
nzoharanira umugabane wacu na cyane cyane wa afurika Urakoze.
murakoze kumpa akanya kuri muri sanga y'uyu munsi urakoze cyane bwana nitunga kuri icyo gitekerezo no gutera intege abirabura na banyafurika aho bari hose hirya no hino ku isi mukomere cyane hari n'itumwa jean claude umunyeshuri yiga kuri kaminuza y'u burundi urakoze ugire umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika twakire na ruhamya remo
yego
ikaze mu kiganiro muri sanga remo urahagana he
Nda- ndi kuri ronko
amakuru ki aho ngaho ku kimirongo
amakuru ni amahoro turakomeye murimo murakurikira ijwi rya amerika murumva ikiganiro murisanga n'ibyo tuganiraho igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ni ikihe
Ah, ikibazo nshobora kubabaza Mm, urabaza nde abatumirwa ni babiri sinzi niba wakurikiye ikiganiro
uwo ari we wese nta kibazo mfite nagira mbabaze kubera iki ikintu cy'icyaro kiri muri amerika cyangwa kiri ahandi hantu nyine nawe mubaze ongera onge- ongera unsubiremo ikibazo ntabwo nacyumvise neza
icyo cyicaro cya martin luther king
ntabwo ntabwo ari iki ntabwo ari icyicaro tuvuga ngira ngo twavugaga ku ku bikorwa byo kumuzirikana aho bizabera eh, n'icyumweru cyahariwe gutegura ibyo bikorwa uretse yuko muri muri iki cyumweru habaye umunsi rusange eh, wa amerika eh, imuzirikana ariko icyo turimo tuganiraho ni icyumweru cyo gutegura ibikorwa nanone byo gukomeza kumuzirikana kizabera eh, mu mujyi wa san antonio muri texas kikazitabirwa n'abantu baturutse imihanda yose
noneho nagira mbabaze kubera iki ariho bo bahi- bahisemo nyine kubera kukizera texas ese niho hari abirabura benshi kuki batakizanye ahantu hari abirabura benshi bagiye bakoronizwa
rudasunika Kugira ngo mbabaze.
kuki icyo gikorwa mugitwara san antonio muri texas ntimugitware i- i kigali mu rwanda cyangwa cyangwa ahandi Ha- haba haje haje hano hari hari ibyambo wenda ikibazo kirabera nko muri ino migi hari hari ibyambo byambutsaga abantu abacakara babajyana muri amerika kuki batuzanye muri amerika batakizanye hano hari ibyambo urakoze cyane remo reka reka ikibazo cyawe ngihe rudasunikwa kuko numvise akurikiranira hafi ibikorwa birimo kuhabera bwana rudasunikwa kuki i- icyo cyumweru mutagitwaye mu- muri afurika ahabaye cyane ibyo yamaganaga kikaza muri san antonio
urakoze cyane mu- ah, ni- ni- ndabyumva Ah, rero icyo na- nakwibutsa ni uko aho abanyarwanda bari ubwo niba naba nikunze mvuze gutyo haba ari u rwanda ntabwo mvuze ngo u rwanda twarwimuye ariko twe nk'abanyarwanda batuye hano ubwo biramutse bigenze gutyo naho abarundi bari haba ari mu burundi cyangwa haba ari mu burundi ne- n'aho ikindi gihugu kiri kika- hakaba ari i- u- A- ngira ngo icyo ari aho.
ushaka ni igitekerezo cyo kuvuga ko aho umuntu ari ariho iwabo ni- ni cyane rwose Um, rero twe twahuye nk'abanyarwanda kandi twihuza ikinge ni uko ah, nubwo twa- twifatanyije n'uyu muryango wa dream week sinzi niba yari yakurikiye ni umuryango ubera hano san antonio ni nicyo gituma abandi banyarwanda bamanutse bakava mu yindi mijyi bakaza san antonio Ah, kuko isi bi- nta- niyo mpamvu nyine bitabereye mu yindi mijyi bikabera hano kubera uyu muryango turimo gufatanya nawo ariko umwana arakura Ah, mm, icyo nakwizeza ni uko i- mu myaka iri imbere iki gikorwa nigikomeza umwana ashobora gukura tukisanga kuko tugikorera no kuri ibyo byambu Mm.
Murakoze.
urakoze cyane reka tutambuke nanone ku murongo wa telefoni twakire daniel kalume
ego daniel kalume nkunzimana baramuvuze cyane Eh, nkunzimana daniel karume amahoro amahoro daniel kalume uherereye hehe
ndi ngaha ah, mu mu- mu majyepfo y'igihugu cy'u burundi ngaha muri makamba i nyanzarake
ye aho murimo murakurikira iki kiganiro ku ijwi rya amerika muragikurikira neza
oya ijwi rya amerika muri risanzwe n'ahasha mu burundi ntiryumvikana tura- turaza turarahura amakuru ku zindi mbuga cyane tuki- tukaza ku rubuga rwa facebook rwa rwanyu E, mu- muga- mugakurikira nuko nuko Eh, ni ikibazo ni igitekerezo wenda gutanga
Eh, ni- hari ikibazo n'igitekerezo ikibazo cyanjye gise Mm.
ngomba kubaza ujya ujya martin luther king yaharaniye u- yaharaniye ubwigenge bw'urukoba rw'abirabure ku isi yose canke byabaye muri amerika nimba aho bari ku isi yose kubera iki ata munsi n'umwe bozana uwo munsi mukuru wo kumwibuka ibirori bikabera muri afurika kuko uravye abenshi muri afurika ntibamuzi n'igihe rero byobera nko muri afurika mu gihugu kimwe cyo muri afurika byotuma abenshi bamumenya kandi baka- bakitaho kumenya amateka yiwe na- hanyuma n'abandi baka- bakanayagendera
Mm, icyo ngicyo eh, nubwo dufite abatumirwa ndagira ngo nanjye ngire icyo nkivugaho bwana daniel kalume icyo gihe ibyo yakoraga byari hano muri amerika byari ukurwanya ivangura hano muri amerika ariko burya ikintu gikorwa ahantu mu gice kimwe cy'isi kikamenyekana eh, no mu bindi bice ubutwari bubaye mu gice kimwe bukagenda bukagera n'ahandi ariko impamvu azirikanwa n'abanyamerika ni uko yabyamaganiraga muri amerika ari umunyamerika avuga ibirebana n'abanyamerika uretse ko ibyo yamaganaga no ku rwego rw'isi muri rusange ni amahame mu by'ukuri ya- yari afite kandi ayo mahame ntabwo yagarukiraga muri amerika gusa ni ukuvuga ngo n'ahandi hose ku isi byabaga biri Eh, ndahamya yuko iyo abyamaganaga sinzi niba hari icyo abatumirwa bacu bakongeraho duhereye kuri madame eh, immaculee businge ucecetse umwanya munini
Ah, murakoze cyane daniel karume kuri icyo kibazo cyiza abajije Ah, nubwo martin luther king yahara- yah- yamaganye ubusumbane cyangwa se aharanira uburinganire cyangwa freedom Ah, yabikoze muri amerika ariko iyo ugiye kureba no ku isi yose ah, ubwo buringanire bushobora kuba atari ubw'ubucakara ariko ari uburinganire mu mibereho Ah, nibaza rero nubwo bibera hano ku butaka bwa amerika nk'uko jeffrey abivuze ariko no ku migabane yacu iki gitekerezo cyangwa iyi riga se ikwiye kumanuka ikatugeraho kubera ko hari igihe abantu ubona hari ubusumbane mu bushobozi ubusumbane mu kazi ubusumbane ah, bijyanye na ah, ku gitsina cyangwa se gender discrimination nk'uko twabivugaga bivuze rero ngo ah, inyigisho z'uyu mu martin luther king junior twese zadufasha dukurikije amahame meza yatwigishije cyangwa se yigishije isi Ah, nk'uko ah, jeffrey yarabivuze bibera muri amerika kuko ari ubucakara yageragezaga kwamagana bwabereye muri amerika ariko bikabera urugero isi yose ko atari byiza ko abantu bagira ubwo buringanire butari bumwe kandi atari byiza bisasura amajyambere isi yifuza murakoze jeffrey kuri icyo kibazo na daniel karume urakoze
daniel karume wakurikiye ibisubizo ah, madame makira aguhaye
ego na igisubizo nabyumvise Nawe na- na- si- hari akandi kabazo naguhana babade muri ko muraraba ku isi yose ubwo busumbasumbane mubona byaragize icyo bimara canke bizote bigabanuka burundu bihere
rudasuni ibyo bintu murimo mukora aho ngaho n- n'ibindi muzakora muteganya murabona umurage w'ibyo martin luther king yasize haba hano muri amerika cyangwa n'ahandi ku isi mubona hari igihe bizagera bikarangira nicyo kibazo cya daniel
daniel murakoze yego bizageza igihe birangira koko Ah, urugero naguha muri afurika no ku isi handi ibintu martin luther king yarwaniraga cyane ah, mu byarimo harimo gukemura ibibazo mu buryo bw'imishyikirano cyangwa se in a dialogue way non violent way of solving issues cyangwa se problems mu buryo butari ah, butari ubw'imvururu gukemura ibibazo mu buryo butari ubw'imvururu mukuri- ha- habayeho ibiganiro by'amahoro ibyo ni ibintu bigenda bi- biba wa- kera isi ya mbere yari umuntu iyo yarakaraga yafataga intwaro akajya kurwana ubu isi iragenda itera imbere urabona ko za leta zitandukanye ku isi uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro busigaye ari bwo bushyizwe imbere So, ndumva rero igihe kiri imbere generation zigenda ziza ni uko abantu bakomeza kwiga bajujukirwa biga banajujukirwa kumenya ko gukemura ikibazo atari uguterana amabuye Ah, bizashira bizagira igihe birangire murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc Uh, dusubire kwa madamu imakire tutaratangira kwakira uh, bahamagara hano ku ijwi ry'amerika twavugaga ku bijyanye no gu guhuza ingingo y'ibyo martin Luki- eh, luther king yamaganaga muri amerika no ku isi muri rusange tuvuga ku byerekeranye no gushyiraho uburyo uh, bwo gufasha abantu kunganira abandi cyane cyane nk'ibyo ngibyo mukora uh, eh, by'ubwunganizi no gufasha abantu bagiye gutangira bizinesi nk'abantu badashobora kugera hariya cyangwa se bazaba batari aho uzaba umurika ibikorwa byawe bifuza eh, ku- ku- kugana cyangwa se kukugisha inama hari uburyo uteganya mu minsi iri imbere cyangwa se inama watanga ku bandi bakora nkawe bashobora gukora kugira ngo bafashe abantu badashoboye gufata ingendo za kure
Ah, murakoze bwana mutagoma nibyo koko ah, aya mahame y'uyu mugabo martin luther king yari uguharanira ah, kwishyira kwizana kwa muntu bivuze ko ubwo buringanire ubwo buringanire rero njye mbona ko rwose aho tugeze dutangiye kubu- twabukojeho imitwe y'intoki niko nabivuga birashoboka icyangombwa ni ugukorera hamwe working together Ah, ikindi ni uguharanira ah, ah, freedom ni ubwisanzure abantu bose avuga ko baremwe kimwe ari u- abantu ari uruhu rwirabura ari urwera ari umugore ari umugabo bivuze n'abantu bose bararemwe kimwe ko bafite ubushobozi bumwe ariko bitavuze ko waba afite ubushobozi buruta ubw'undi cyangwa se yarabashije gusarura ubumenyi mbere y'undi atabusangiza nkanjye rero nk'ikigo nyobora cyangwa se serivisi ntanga cyane cyane ku benshi bajya ku mbuga mfite urubuga rwa webusayiti rugaragaza ibikorwa byanjye nkora bita ibi finansho furidomu doti komu nkagira umurongo abashobora kuba bagira ibibazo bambarizaho rwa imeri ib financial freedom at gmail dot com ubwo abagira ikibazo rwose batugana serivisi zirarambuye ku bantu bose haba abari hano muri amerika cyangwa se na rwiyemezamirimo aho yaba ari hose ashaka ko twabasangiza ku bumenyi bw'uburyo bwiza bworoshye kandi bushoboka bwo kwihangira imirimo rwose turahari kubafasha ubwo ni muri ubwo buryo numva ko kaduharanire izi aya mahame uyu mugabo yadusigiye kandi koko birashoboka kuko ubushobozi turabufite murakoze
dusubire kwa moses rudasunikwa wigeze kuvuga uti umwana arakura ariko mu kanya uravuga uti ibikorwa birimo birabera hano kubera yuko byateguwe na dream week kandi dream week niho ifite ibirindiro nanjye nkabaza nti nk'umuntu utuye ruguru iriya za boston muri massachusetts nk'umuntu utuye za za orlando abantu nk'abo ngabo bashaka kugira ngo babone ibikorwa nk'ibyo ngibyo hari gahunda mufite yo kuzakora icyumweru nubwo kitaba icya marite ruteri kingi ariko kikaba icyo guhuza abantu cyane cyane bitari mu buryo bw'ibitaramo cyane ariko nk'icyo nakwita ni uguhuza abantu nari ngiye kuvuga netiwakingi ariko nyine ni uguhuza abantu bari mu mirimo nk'iyo basangira ubumenyi basangira ibikorwa no gutsura uburyo bw'imikorere ibintu nk'ibyo murabifite muri gahunda
cyane rwose mutaga urakoze nibyo turabifite muri gahunda ugiye kureba nacyo kintu dushaka cyangwa se twifuza ko san antonio yaba ari ku ivuko y'icyo gikorwa ariko kikazagenda kigakwirakwira muri amerika yose nk'uko umukiriya yabivugaga abantu bamwe bumva ko bitashoboka abantu bamwe bumva ko ntaho bamenera nk'uko wabivuze kare ariko niduhura tugahuza ibitekerezo tugahuza ingufu zacu ibintu birashoboka abandi abandi bo mu zindi komite ndanga gukoresha ijambo ngo abandi banyamahanga cyangwa se abandi bantu baturuka mu bindi bihugu bitari u rwanda cyangwa se burundi bagenda bakora bizinesi ugasanga umuntu ari ari washington ariko arakorana n'umuntu uri dallas abanyarwanda natwe ibyo twabikora twabikora ni ibintu rero tugomba kumva ko gusangira amakuru gufatanya gutezanya imbere ari ibintu by'ingenzi so iki gitaramo rero nangwa se kuguhura ni ukujurana ni ukwigishanya ni ugushyira hamwe ni uguhuza amaboko iki gikorwa hano hakaba ku ivuko ariko kikazakwira hose ku buryo umunyarwanda wese ushaka kuba rwiyemezamirimo cyangwa ushaka kwikoresha yabona uburyo nk'uko mbakire yavugaga urumva ko bafite na za serivisi zo kwigisha uko watangira urakoze moses ku murongo wa telefone dufite bwana felicien ikaze mu kiganiro muri sanga yego murakoze cyane turabasuhuje uherereye he felicien ndi muri sitete ya new york ahantu hitwa sirakize yeguye ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo ariko kandi n'insanganyamatsiko numva ari nziza cyane kuko hari icyo umuntu yayivugaho kuko nabonye muvuga ku zo marite kingi yagwaniye muri kino gihugu cya amerika yego bimwe byagezweho kuko yifuzaga kuko abirabura n'abazungu bakwicara hamwe bagendera hamwe mu mamodoka amwe abana b'abazungu n'abirabura bakwigira hamwe yego ibyo bimwe byagiye bigerwaho ariko nanone twebwe dutuye muri iki gihugu iyo urebye nanone hariho byinshi bi- bi- bi- bi- bitagezweho kandi ubona kuko tu- bikigoye kugerwaho kuko iyo ureba ibintu ubukungu ubukungu usanga cyane cyane eh, abantu b'abanyafurika cyangwa se abirabura abenshi ah, ni abakene kandi ugasanga icyo kintu kugira ngo ki- ki- kizabaza- hazabeho kuresha bi- biragoye nacyo gituma usanga baba mu makaritsiye ah, aciriritse bikanatuma n'abana babo benshi biga mu masomo mabi ah, n'imyitwarire ugasanga ari mibi kubera ahantu bagiye bakurira Eh, u- u- ugasanga rero umubari w'abantu benshi ba- b'abakene muri kino gihugu navuga kuko abirabura bafite umubari munini eh, ugiye no kureba n'imyitwarire kubera izo ngaruka zo kuba ahantu habi bigira ahantu habi batuye ahantu hatameze neza amakaritsiye mabi ugasanga nanone ni nabo bagifite ibibazo by'imyitwarire mibi ukabasanga ah, mu mapurizo menshi nibo bayarimo rero icyo ni cyo kibazo kimwe usanga kigihari muri kino gihugu Eh, kandi kuvuga ngo ba- tuzagere kuri urwo rwego ndetse natwe tuza turi impunzi eh, ni naho abenshi bisanga bakisanga mu bibazo nyine by'ubukungu eh, aho usanga tu- abana bacu baja ku masomo y'ama- ya- ya- ya public hamwe bari kumwe n'ababana nyine sa n'uwanzura sa n'uwanzura twakira umuntu umwe amasaha aradusize urakoze cyane Ye, eh, urakoze felicien kandi mbabarire kugucamo amasaha ntabwo arimo kutubanira eri ndayihimbaze vuba vuba mu mu masegonda nka mirongo itatu
ego murakoze cyane bwa mbere na mbere nitwa irinda himbaze Eh, nsanzwe mba mu gihugu cya uganda n'impunzi ku byerekeye bya nyaku- uwahoze ari impirimbanyi mu bya mu bya mu byo gaharanira gacakazi na muntu muri periteri kingi ibyo yaharanira byari byiza twese twarabyumva byari byiza mugabo uno munsi ingorane aho iri ni ngaha a ibyo yaharanira uno munsi biriko birakurikizwa barumvise mu minsi yahera ibyerekeye urupfu rw'umwirabure ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika ntituzi ko leta y'uno munsi iriko iratwara iri izoharanira agateka k'umwirabure nk'uko marike ritekingi yari yagize yari yabiharaniye
eri ndayihimbaze ndagushimye cyane kuri icyo gitekerezo uhaye abumva ikiganiro muri sanga aha ni naho dusoreje ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi reka nshimire bwana moses rudasunikwa eh, muri san antonio leta ya texas bwana rudasunikwa wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri sanga wakoze cyane mutagumwa mwakoze cyane n'abaduteze amatwi reka nanone nshimire madamu imakire businge mu mujyi wa dallas muri texas madamu imakire businge wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana mutagoma tunashimiye abadukurikiye twe bose murakoze nshimiye namwe mwese nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro n'abaduteze amatwi mwese na bagenzi banjye bamfashije barimo cyubahiro diodone wa rurimo yakira telefone zanyu anabaha ijambo Nge kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma ubasezeraho mbasigira akaririmbo Glory ka John Legend
When the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. We will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory. Glory.
Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours. It will be